iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha duhejeje gutanga intererano y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri tanze miliyoni zine n'ibihumbi amajana umunani by'amafaranga y'amarundi Eh, tukaba rero twitabye akamo twatewe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu
uwo ni umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi pascal nyabenda avuga ko aba- ariko aratanga intererano y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni inkuru tubafitiye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru mu burundi umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi avuga ko abashingamateka bo mu runani mizero y'abarundi bihenze mu rwandiko bamushikirije bavuga ko gusaba intererano z'amatora ya- yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bihonyanga ibwirizwa shingiro umushingamateka pascal Nye- nyabenda yabishikirije kuri uno wa kane avuye mu banki nkuru y'igihugu gutanga intererano yo gushigikira amatora ni inkuru y'umugenzi wacu evariste nzikobanyanka igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu ku musase w'uno wa kane niho umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yashika mu banki nkuru y'igihugu icamugenza kwari ugutanga intererano y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri nk'uko yabibwiye abamenyeshamakuru ahejeje kuyitanga umushingamateka pascal nyabenda avuga ko yitavye akamo ka petero nkurunziza umukuru w'igihugu Eh, duhejeje gutanga intererano y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri tanze miliyoni zine n'ibihumbi amajana umunani by'amafaranga y'amarundi Eh, tukaba rero twitavye akamo twatewe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu Eh, ntiyateye akamo gusa ko guterera amatora ya bibiri na mirongo ibiri mugabo yaratanze n'akarorero we nyene aratanga intererano ubwa mbere Eh, ni iki gikorwa rero catuzanye uno musi kugira ngo dushobore natwe kwifadikanya n'abandi barundi mu guterera amatora ya bibiri na mirongo ibiri kuko ni igikorwa ciza ni igikorwa c'iteka ku murundi wese nk'uko nabivuze akunda igihugu ciwe igikorwa caranguwe kuri uno wa kane na Pascal Nyabenda umushingamateka yatowe mu ntara ya Bubanza cabaye inyuma y'aho abashingamateka bo mu runani mizero y'abarundi barungikiye urwandiko wabarongoye muri urwo rwandiko abo bashingamateka biyamiriza ingingo nshikiranganji igenga itangishwa ry'izo mfashanyo z'amatora ya bibiri na mirongo ibiri bavuga ko yashizwe mu ngiro hahonyanzwe ibwirizwa nshingiro ku bijanye n'imyitwarariko y'aba bashingamateka bo mu bigenga mizero y'abarundi umukuru w'inama nshingamateka yashikirije ko basanze barihenze kandi ko bariko baraterera muri kino gihe Oui, j'ai vu ce document de narabonye urwandiko rw'abo bashingamateka bo mu bigenga mizero y'abarundi nibaza ko bari bihenze kubera ko mu nyuma banditse urundi rwandiko runyuranye n'urwo rwa mbere kandi baratanguye guterera uwurongoye umurwi w'abashingamateka wo mu bigenga mizero y'abarundi ntiyemera ibishikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko urwandiko banditse rutari urwo kwanka guterera amatora umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ko banka itangishwa ku nguvu y'izo ntererano akavuga ko ku ruhande rwabo biteguriye guterera ku bushake ata n'umwe abakoreye ku mushahara nk'uko izindi nzego za leta ziriko zegeranya intererano z'amatora ya bibiri na mirongo ibiri urwego rw'inama nshingamateka narwo nyene ruri ku kivi uramutswa urwo rwego rukurikiranira hafi ibikorwa vya leta avuga ko mu minsi iri imbere abarurongoye bazoshikana muri banki nkuru y'igihugu ikizoba cabonetse bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika amakuru arabandanya haraciye ukwezi abategetsi b'intara ya kirundo bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori byokeje ku mabarabara ni ingingo basigura ko ije gufasha abanyagihugu gukinga inzara ku ruhande rumwe mu gihugu hagati iyo ngingo bayibonamwo urukiza ku rundi ruhande abari batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori bavuga ko ubuzima bwabananiye ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana
nk'uko vyemezwa na muganga Desire Nduwimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kurwanya sida mu Burundi ibiharuro vy'abanduye mugera bigenda bigabanuka muri rusangi ibiharuro bishasha dufise turabona yuko turiko turatera imbere kubera yuko icigwa ibiharuro duheruka kubona byashyizeho n'ikigwa na ankete yabaye mu mwaka uheze byarerekanye yuko ubu mu burundi tugeze kuri rimwe ku ijana by'abagendana umugira wa sida mukaba muzi yuko iyindi ankete yaheruka kuba cyane cyane igihe bita ankete edesi yari yerekanye yabaye mu kwezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yari yerekanye yuko mu burundi yari umuntu umwe n'ibice bine ku ijana bagendana umugira wa sida naho ibiharuro byifashe gutyo mu rwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'ine ibiharuro ntibishimisha abo mu mugambi w'igihugu jeje kurwanya sida mu gihugu c'uburundi mu vyigwa vyakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi vyerekana ko ibiharuro muri uwo mugwi w'urwaruka vyangana ibice bitatu ku busa kw'ijana ariko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ivyo biharuro vyaraduze ku bice bitanu vy'ubusa kw'ijana muganga desire nduwimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kurwanya sida mu burundi aratubwira igituma muri uyo mugwi ibiharuro vyadutse urwaruka rusanzwe eh, ruhendwa na vyinshi kubera rufise amaraso ashushe rero rurakunda guhendwa cyane cyane n'ibintu novuga bigize ubuzima nk'amafaranga n'ibindi ugasanga rurahendeshwa ibintu cyane cyane abigeme ikindi naco twovuga eh, ni nk'ingeso mbi dushobora kubona mu rwaruka aho usanga hari kugwaruka uburuske usanga rugendana n'abantu benshi izo ni ngorane ugaca usanga umugera uriko urarandagata aho nitworeka kuvuga rero n'izindi ngeso mbi nko kunywa ibiyayuramutwe gufata ibiyayuramutwe eka mbere n'abavyitera tuvuga ko no mu Burundi wacu bihari kuvyigwa biheruka kuba vyerekanye mbere ko n'uwo mugwi abarenga cumi eh, kwijana bagendana umugira wa sida muganga Desire Nduwimana avuga ko mugambi arongoye hari vyinshi bariko barakora kugira ngo umugambi leta yihaye uzoje mu ngiro uwo mugambi nawo ni uko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu kiza sida coba caranduranywe n'imizi mu gihugu c'uburundi mu vyo turiko turakora hariho uguhimiriza abenegihugu cyane cyane ugwaruka bose kugira ngo bitabe kwikingira umugira wa sida bamenye ingene wandugwa hanyuma no kubahimiriza kandi kugira ngo baje kwipimisha kuko nk'uko mubizi uwo mugambi uvuga yuko mirongo icenda ku ijana vy'abagendana umugira wa sida babimenya biciye mu kwipimisha hanyuma ababimenye abarenga mirongo icenda ku ijana bagashirwa ku miti hanyuma kandi abagiye ku miti bagakurikiranwa neza ku buryo yaho kubashika mirongo icenda ku ijana imige itibonekeza mu maraso rero kugira ivyo tubishike ko cyane cyane izo mirongo icenda zibiri zikurikirana nuko mirongo icenda ya mbere iba twayishitseko ivyo navyo kugira tubishike ko ni uguhimiriza abenegihugu bose bakaja kwipimisha kugira ngo bamenye amagara yabo uwo abaganga basanzwe agwaye bakamushira ku miti mu mugambi w'igihugu ujeje kurwanya sida mu burundi bavuga ko bagiye guca mu ntara zitandukanye kugira ngo bongere bakaburira amahimiriza yo kwikingira umugira wa sida na cane cane mu rwaruka ko vyibonekeza ko aribo bariko barakarigwa muri no myaka aho ni mu gihe no mu mashirahamwe atandukanye akora mu gisata co kurwanya sida asa n'ayororokewe muri ico gikorwa co guhimiriza aho twovuga nk'amakirebe y'abanyeshuri yahora akorera mu mashuri atandukanye mu gihugu ariko ubu asa n'aho atakiriho abajeje ayo makirebe bakavuga ko atabagifata mu mugongo bene ayo makirebe ikarusi fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika harakoze fide d'antoine sabimana kuri iyo nkuru muradutunga gato byagoranye gato mu buhinga bw'ivyuma iyo nkuru twari tubashikirije niyerekeye leta y'u Burundi ifise umugambi wo kurandurana n'imizi umugera wa sida mu gihugu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu muri kino gihe ibiharuro vy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi vyerekana ko muri rusange abandura umugera bagabanutse ugereranyije n'ibiharuro vy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ariko igiteye amakenga ni uko mu rwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu n'imyaka mirongo ibiri n'ine aho ibiharuro vyaraduze umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida mu burundi bavuga ko bagiye kongera inguvu mu mahimiriza kugira ngo ivyo biharuro bibandanye bigaruka mu rwaruka ahandi naho hari umugwi w'abantu cumi n'indwi bandikiye mukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya kirundo bamutura ikibazo cy'uko barenganijwe mu gutangaza mu gutanga akazi k'abazokora rusansuma rw'abazotora abo bantu bagera kuri cumi n'indwi baturuka ku mutumba wa cumva muri komine ya kirundo bidogera umugwi ujejwe gutegura amatora muri komine ko utisunze amategeko ya seni uca ushiraho abaturuka ku yindi mitumba barenga uh, ahav, uh, aho bavuka ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze bamaze kubona ko akazi ko gusasuma abazotora ku mutumba bavuka ko kabaciye mu minwe abo bantu cumi n'indwi bavuka ku mutumba wa cumva muri komine ya kirundo bahisemo kwandikira urongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya kirundo umwe muri abo aratubwira bimwe mu byatumye bamurungikira iryo kete byanditswe ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa mbere kuwaraye kurangiye mu cumva nta n'umwe bashoboye kuba bukuramwo aze gukorera ku mutumba kandi ari imvukira zabo twaravuze yuko muri apere dofre seniyoba yaratanze ko abantu bashobora gukorera ku mitumba bavukako hariho n'akandi n'akandi gace ka gatanu kavuga yuko abantu baba barigeze gukora mu matora canke bagakora ibindi bintu bisa navyo yuko yoba priorite kugira ngo baze bakore mw'iyo rusasu ibyo byose nta na kimwe bisumba twaragiye ahantu bamanitse abazokora iyo rusasu turatangara tubonye atanu umwe w'iwacu arimo kandi bari badepoje uyu mugemewe ari mu bateye igikumu kuri ubu rwandiko avuga ko atamvo n'imwe yotuma abavuka kuri uwo mutumba bose babura akazi jewe uko ndabizi twaradepoje turi abantu barenga 18 hanyuma rero natwe turafite amadiporome twarize nk'abandi kandi nabo nyine bahaye kuba umutumbi iwacu harimo abo twiganye cyangwa se twahereje rimwe turashaka gusaba yuko natwe iwacu iterambere ntitworibura kandi imigambi natwe turayifise mu mutwe kandi turashoboye niba bishoboka rero natwebwe boraba tukaja ruhande y'abandi kubera natwe turafise ubwenegihugu nk'abandi mu gusaba ko ivyakozwe bisubirwamwo barashikiriza impamvu z'ingene ibikorwa vy'amatora bishobora kutagenda neza kuri uyu mutumba abantu badashaka bavuka ku mutumba nk'ubageze mu gihe cyo gutanga ry'amakarata kuko urabona ko nk'uwo twavuga abarongoye santre ategerezwa kuba azi neza yirema ahantu abo bantu bashobora kuba baturuka aho batuye nacyo gituma rero tubona yuko nk'ubu bazanye umuntu atavuga kuri uwo mutumba mu gihe cyo gutanga ayo makarata kubera bamwe bamwe usanga bari mu bikorwa runaka bikabagora kuhashika bizosha bigorana kugira ngo ayo makarata atogwe nk'uko vyategerezwa twebwe rero twasaba yuko kabisa n'imigurire hategerezwa kuba nko muri abo batanu hakamwo nka bane basi ndate kugira ngo turabe ibintu vyogenda neza pascal mana ariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya kirundo sepi avuga ko badaha akazi umuntu atabishoboye ngo nuko avuka kuri uyu mutumba asigura ko umutumba ushobora gukora ko abahavuka bose mu gihe babishoboye canke bakava ahandi mu gihe abahavuka atanumwe abishoboye mana ariyo avuga ko baraba ko uwasavye akazi ari umurundi imbere ya byose ko afise urupapuro rw'umutsindo kandi ko atagira akazi bitaye ko uwurongoye sepi kirundo avuga ko abahawe akazi bose ari abanyakirundo asaba abafise akangonongono ko mu gihe bobonamwo ubudakwije ivyo bisabwa ko bobimenyesha kiretse abo bashikirije ivyo basaba mu nyandiko z'icese hari n'abashikirije amakenga mu nyandiko biciye ku mbuga ngurukanabumenyi ivyabonetse n'ivyo muri komine ya bugabira aho abakwiragije ubwo butumwa batashimye ko ibiro vy'iyandikiro bimwe bimwe bigizwe canke bigwiriye ko ubwoko bumwe ivyo vyatumye umuhuza w'abarundi agira ico abivuze ko aho yari mu kirundo kuri uyu wa gatatu Edouard Nduwimana yavuze ko abashira amoko imbere bagamije gutera icuka kibi bazobwira yuko ibugabira ko abagiye muri sesi mu kwandika abatutsi bonyene ikibazo kiri bobaye abatutsi abarundizi nimba basanze aribo bashomereye gusumba abandi bugabira ko bavuga bati barabira n'abashomeri n'ababa ngaho bagasanga nibo benshi bari bahari ikibazo kiyihe ariko uno munsi abantu bashaka kugira ikibazo ziranyazwe biracitse abatutsi abantu bari bandika ibugabira ugahiga uwo muntu ugiye kurana urwo rukundo baba bafitiye abo batutsi cyangwa ugahiga uri ibyo byose ni ibyo gutera icuka kibi icuka kibi mu bantu ariko gutuma mwe nk'abateje intwaro munda kuhamirira amagambo mukahagagira abateje intwaro cyane cyane nimwe murinda kuremesha abenegihugu umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara ya kirundo asaba afise amakenga ku vyo gutanga akazi gusiguza ku migwi y'amakomine kuko ariyo yakoze igikorwa ariko gushika ubu pascal manariyo avuga ko bigaragara ko batanze akazi bisunze amategeko anasigura ko bitari vyoroshe kuko abatagira akazi bazanye amadosiye ari benshi akarorero ni muri komine ya busoni aho ku bantu amajana abiri na mirongo ine na batanu bari bakenewe bakiriye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atatu mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu radiyo ijwi rya amerika indongozi z'amadini n'amasengero zivuga ko zegwa n'ubuzima bw'igihugu harimo n'ibya politike n'ubwo bafise akarimbi ntarengwa ku kwinjira mu nzego zimwe zimwe z'igihugu ariko n'ubwo biri uko urwego rw'abayepisikope ba katolika mu burundi bavuga ko igikorwa cyo guhanura batagihengeshanya muri studio y'ijwi rya amerika diane ndonse i burundi aratwakirira abatumire bari kumwe patiri niciteretse lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi turabaye bwakeye bwakeye namwebwe pasiteri seti nkeshimana murongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu burundi namwebwe turabaramukije turabaramukije uno munsi tuza kuvugana ku bijyanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijyanye na politike y'igihugu reka dutangure tubaza mwebwe pati mbega ibijyanye na politike y'igihugu mwebwe birabega ibijyanye na politike biratwega cyane rwose kubera ko ekereziya mu butumwa ishikiriza ishikiriza urukiza rw'abantu bose kandi urukiza rwuzuye nk'uko yezu yabitubwiye avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye iyo niyo nyigisho na ekereziya katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke urwo rukiza rwuzuye ni ukuvuga urukiza rwo mu mpande zose kuko umuntu murabona agizwe n'umutima akagirwa n'umubiri hanyuma rero ekereziya mu gushyikiriza iryo jambo ry'imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe nicyo gituma rero politike ibyerekeye politike bituraba rwose kandi ntidushobora kubica ku ruhande ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu kuko abo bakristo dushyira ijambo ry'imana bari kandi muri izo nzego za politiki hanyuma ekereziya murabona iri kwishikira ijambo ry'imana ikagerekeza no ku urwo ruhande rwa politike ikigirira heza igahanura igahanura igakebura kugira ngo abo bajejwe politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose yego reka duhe ijambo pasiteri seti nkeshimana nawe arongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashobora guhurikirwamo na bose pasiteri seti nkeshimana mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu bya politike no mu bukirisu yego cyane biraturaba bikaba bituraba mu ntambuko zibiri ubwa mbere ni uko aba aba a bi novuga ko basa n'abihebeye ibikorwa bya politike ko n'ibyo bakora mu buzima bwabo bwa minsi yose n'abanyamashengero yacu turongoye ni ukuvuga n'abanyamashengero biturabara kuri urwo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na na bene cyo n'abaciririmwo ni ukuvuga yuko ijambo ry'imana mwigisha rifasha ari iryo mucishamo kugira ngo mwigishe yego ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha nabyo bigenda gute kete paul yandikiye abaroma igice cya cumi na gatatu uhereye ku murongo wa mbere havuga ngo mwubaha abaganza ko nta kuganza kutava ku mana hakongera ngo ukuriho kwazanywe n'imana byumvikana yuko ijambo ry'imana ari ryo rumuri rwa twese ritu- riduhamagarira kubaha abaganza iyo rero batanze intumbero twebwe nk'aba- nk'aba- nk'abanyamadini icyo duca dukora ni uko muri kwa kubaha duhamagarirwamwo na rya jambo ry'imana twigisha dutegerezwa kuba aba mbere kubaha Mm. reka tugaruke gatoyi eh, kuri patiri lambert citegetse neza na neza muri ibyo bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politiki mubafasha gute inyigisho ngengamibano za ekleziya turabona neza aho ekleziya ibwirizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajejwe kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu uwo ari we wese kuko nko nabivuze intumbero ni imwe ni iyo kurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese ubwo nabwo rero ruboneka mu gihe umuntu ashima- a- aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika k'urwo rukiza rwuzuye hanyuma Mm.
rero urabona yuko ekereziya yigisha urukundo ikigisha amahoro ikigisha umwumvikano ikigisha ikigongwe ku buryo bw'uko rero intererano ekereziya itanga muri ubwo buryo ari ukwibutsa ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye inkingi z'amahoro igihugu gikeneye inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye izo nazo ni ukuri ubutungane urukundo n'ikigongwe ego pasiteri iseti nkishimana yagiye kuvuga yuko eh, mu baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza mbega mu kubagamburukira harimo gufatanya nk'ubuye bavuze bati eh, turiko twigisha kuri iki ubwo butumwa namwe mukabutwara gutyo mu bakirisi umurongoye iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose sosiyete y'uburundi kwigira neza iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako akarorero harakunda kuza amatangazo y'ibikorwa imigambi ibyo Mm.
gucandaga imigambi leta ibifitiye ikeneye gushikana ku banyagihugu bo hasi amanama Re- akeneye amanama kugurisha.
ni gake batubwira amanama bakunda kutubwira ibikorwa imigambi ibyo bi- bakeneye gutangaza kugira ngo bishikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi ikindi dukorana na cyane muri uku gufashanya n'ubutegetsi ni uko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikorwa n'imigambi ya leta nk'akarorero ibintu bita ama CCRP ego nko muri kino gihe eh, hariko harigishwa ibijyanye no kwemeza cyangwa guhakana iyinyanyigwa ry'ibwirizwa shingiro nko muri ibyo bikorwa mu- nk'intererano mu- mugireyo bari nk'iyi nibaze ko ikibazo kandi n'ubu arije mu gitumbereje ko kuri mwese ego muri iki gihe rero turi mu bihe eh, vy'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ego ndabaye Intererano.
nk'akarorero hari nk'isengero riheruka kuvugwa eh, yo mu ntara ya rumonge hari inyigisho yatanze ku bijyanye ni- n'ihinyanyigwa nyene ry'ibwirizwa shingiro umengo yoba yarigishije gutora ego canke gutora oya ariko yar- yarigishije nayo yarafashije leta i- ibikorwa yari irimo bamwe bakavuga ati iryo sengero ryoba ryakoze nabi abandi bati ryoba ryakoze neza kuri mwebwe mubivuga kwiki Eh, jewe ico nagomba mvuge icambere coco nuko nimba hari umurongozi w'ishengero kanaka yavyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo aca aserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe ubivuga gute Mm.
jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho niho noba mpagaze hagati na hagati mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijyanye n'intererano yanyu mu bya politiki hari aho mugarukiriza murafise akarimbi turafise aho tugeza nyene kuko eh, amategeko y'ekleziya ntarekurira dufate eh, yuko abasaseredoti bagira politike baja mu nzego za politike ivyo ntibirekuwe amategeko y'ekleziya arabibuza hanyuma iyo bishitse rero iyo bishitse rero akagiraho ekleziya i- isabwa kuja mu rwego uru na ruriya mu za politike ni ukubera ibibigize ku buryo budasanzwe ibibigize ku buryo budasanzwe kuko ntibiri muri kamere yayo canke ntibiri mu, mu, mu ndinganizo yabyo yego nk'akarorero nk'igihe eh, ishobora guhamagarirwa kuja muri izo nzego ni nka ryari nk'akarorero ntihagiye bashobora gusaba yuko ngo abapatiri baja gufasha mu vyerekeye urwego rujejwe gutegura amatora Eh, kuko urwo rwego ni urwa politike canke eh, hajya mm, basavye yuko hagira abapatiri bogenda mu mu mu mugwi mu mugwi ujejwe gutegura ibiganiro by'abarundi eh canke igihe haba rwego rujejwe amatongo naho nyene barasabye yuko Ego.
Eh, ivyo byose murabona izo ni inzego za politiki ivyo rero kugira bishike nuko leta canke urwo rwego ruba rukeneye sacerdoti rubwiza kuba rwabisavye icese ekleziya hanyuma ekleziya nayo ikabona yuko bibereye hanyuma rero igaheza ikishura igatanga inyishu hanyuma rero naho nyene iyo ba- bamaze ku- kwemera baraheza rero bagaca bagiriranira amasezerano kugira ngo uyo mupatiri yarungitswe mu kurangura ico gikorwa leta yamusavye akirangure hisunzwe akaranga kiwe kugira ngo ntahava akora ibitandukanye n'ibanga ryiwe ry'ubusaseredoti mu gihe babona rero yariko arabikora rero abo- uyo musaseredoti akabona yuko ibyo bamukoresha biteye kubiri cyangwa bituma eh, rya banga ryiwe eh, ritosekara ndiye araheza rero yisunze ayo masezerano baba baragiranye akamenyesha yuko by'ukuri Agatanga imihoho.
atabishoboye adashoboye kubandanya agashobora n'utanga imihoho nico Eh.
bituma rero hariho rero aho tugeze ikindi naco muri eklesia katolika no kumenya yuko mu gutanga n'izo nyigisho ntaho ishobora gusubirira na rimwe abajejwe gufata ingingo z'igihugu kumbure ni naho umuntu ashobora kuvuga ati eklesia iri naho igeza mugaba niho hari ububasha bwayo yo irahanura igasemerera bayumva batayumva mugabo yo iba yatanze intererano mugabo nta na rimwe naho batoyumva nta na rimwe izorota isubirira bamwe bajejwe kuyobora igihugu canke izindi nzego z'igihugu Ego.
aho rero niho twebwe tugeza Ego mbega nyine eh, mwariko muravuga ku bijyanye n'inzego zimwe zimwe mushobora gukenerwa kujamwo muri kino gihe eh, hariko har- harategurwa amatora ekereziya katolika ntiyagiye muri uwo mugwi ujeje gutunganya eh, amatora mbega nyine mwabonye nabyo bitabereye oyaye na- Canke- nababwiye yuko kugira ngo kiliziya ije mu izo nzego yuko iba yabisabwe icese hanyuma igaheza nayo igatanga inyishu umukuru w'inama y'abepiskopi katolika y'u burundi yarandikiye seni nk'uko mwavyumvise ndetse no mu makuru aramenyesha yuko ico gihe eh, basavye bari basavye yuko hogenda abapatiri babonye ba- cari igihe twari tukiri mu, mu, mu gihe c'ubushikiro abapatiri Mm.
bariko biteguri bategura abakristo muri noheli aho rero nta mupatiri n'umwe aba ari hafi hanyuma kubera ko iki kiringo turimwo cyo kwitegurira nyene kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro kizobandanya urabona ko bazoritora mu kwezi kwa gatanu hanyuma igihe twimirije tuzoba twinjiye mwi- mwikarema ivyo n'ibiringo vyeranda bihambaye ata musaseredoti n'umwe ushobora kubona kuko bose baba baba bakwiragiye mu butumwa bwabo bw'abakristo hanyuma rero ivyo nivyo vya- vyashikirijwe eh, kugira berekane yuko by'ukuri ntavyo bashoboye ariko kandi ico womenya ico ico tubwirizwa kumenyesha nk'uko nabivuze ni uko ukuja muri politike ku bapatiri mu gusabwa kuja muri izo nzego biba mu ku buryo budasanzwe kuko ntibabwirizwa kujamwo kuko ntibisanzwe biri mu mabanga yabo kuko wabyumvise nababwiye yuko hariho itegeko ry'ekleziya ndetse n'itegeko ry'amajana abiri na mirongo umunani na gatanu mu mategeko mu gitabo cy'amategeko ya ekleziya rirabuza yuko abapatiri baja mu nzego za politiki iyo rero birinze bishika ni ukubera yuko igihugu kiba cabonye yeko yuko ari ngombwa hanyuma na ekleziya nyene igaheza ika- ika- Ikabona ko ika- ari ikabona ngombwa.
yuko ari ngombwa bashobora ku- kujamwo Ego.
nayo ahandi hoho ni irinze bi- barinze bajayo ni ku buryo budasanzwe ego reka tubashimire patiri citegetse lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi turakengurukiye ko mwitavye ikiganiro ndabakengurukiye namwe eh, no ku nyishu mwadufashije gushikiriza abariko baratwumviriza ego namwe bwe pasteur set nkeshimana murongo urwego rujejwe gutunganya eh, no gutunganiriza amadini n'amasengero mu burundi eh, musanzwe murongoye n'isengero kote international ego turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro ego natwe turabakengurukiye mwakoze kudutumira no hanyuma mwadutera iteka tuzobitaba twibutsa abatwumviriza ko twariko turavuga ku bijanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu diane ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye turagushimiye cyane diane ndonse kuri icyo kiganiro ari naho duhereje ibiganiro twe twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye na fasile gabiyehuye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije